turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika muri kumwe na diana ninahazwe ni jewe nabateguriye nkaba ngiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga c'uno munsi muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku batwumva muri mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu rwanda ku isi hose turi live kuri wezi itatu akaburungu radio yacu veo wa akaburungu.com. Tuli kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Adresi ni VOA radio yacu.
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye abarwanyi b'abacangero bo mu mugwi wa wagner barigaruriye mu kiringo gito cane ibisagara bibiri vy'uburusiya birimwo icitwa rostov on don gifatwa nk'icicaro gikuru c'ibikorwa vya gisirikare vy'uburusiya mu ntambara burimwo na ukraine bagifata ivyo bisagara umukuru w'umurwi wa wagner ari we uh, prigozin yari yatangaje ko bipfuza kwinjira ku murwa mukuru moscow bagatam- bagatembagaza ubutegetsi bwa perezida vladimir putin amaze imyaka mirongo ibiri n'itatu ategeka uburusiya umukuru wa wagner ntiyashikanye umugambi wiwe wo gukombora putin kuko inyuma y'amasaha make yahavuye yisubira ko asohora ubutumwa avuga ko ahagaritse umugambi wo gutera moscow prigozine yasiguye ko atifuza gusesa amaraso y'abarusiya perezida w'uburusiya nawe uh, yaciye amwita umuhemu acagira ko asaba ababijejwe kumufata bakamushikiriza ubutungane biciye mu biganiro vyabaye hagati y'impande zitandukanye igihugu ca belarusiya caciye cemera guha ubuhungiro umukuru wa wagner perezida w'uburusiya vladimir putin nawe yemera kutamukurikirana mu butungane yongera ahamagarira abarwanyi ba wagner bavyifuza gusinya amasezerano mashasha abemerera kubandanya bafasha uburusiya mu ntambara uh, burimwo muri ukraine ibere risa nk'iryayaze hagati y'umukuru wa wagner na perezida w'uburusiya abatukibutsa ko bahoze ari inshuti magara risigura iki umugwi wa wagner harya ivyawo ni biki uri mu bihugu ibi muri afurika uriyo ugizwe n'abandi ikigiye gukurikira ni icahe utu tubazo turi muri tumwe mu two tugiye guca irya nino mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na jewe diane ninahazwe umutumire wacu ni professor pascal niyo nizigiye ni umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu akaba namwigisha kuri kaminuza y'uburundi professor pascal ikaze ku ijwi rya amerika kandi mwakoze kutwemerera kugira ngo mushobore kudusesangurira mutubwire ivy'uburusiya ku ijwi rya amerika turabahaye ikaze no muri muri isanga
murakoze diane nanjye ndabaramukije yego akabazo ka mbere bariko baragaruka ko ku mbuga ngurukanabumenyi zacu abakunzi b'ijwi rya amerika batubwiye bati muratubariza professor pascal ivy'umurwi wa wagner umurwi wagner ni iki watanguye ryari
umugwi wagner watanguye haraheze igihe kuko bavuga yuko umuntu yoba yarawutanguye ari intwazangabo yagwanye hariya mu muri ceceni murazi yuko igihe uburusiya ah, bwasambuka ni ukuvuga zirya leta zunze ubumwe z'abasoviyete harabaye intureka nyinshi mu bihugu eh, byari bigize leta zunze ubumwe z'abasoviyete nko muri eh, ceceni iyo ngwano yari ikaze cyane uyu ntwazangabo yitwa dimitri utkine niyo bavuga ko yoba yaratanguye gushyiraho uwo mugwi wagner mugabo mu nyuma uraheza eh, utwagwa n'uwo evgeni prigogine uya yahatse gu- gutera i moscou Eh, akaba yari umuntu yegereye cyane vladimir putine ari umuntu atunze akomeye cyane mu bintu eh, byo kugira propagande n'ibyo byo gukomeza ibyiyumviro bya politike akaba afite amahera menshi afise n'izo n'abo bagwanyi mu bihugu bitari bike
Yego. hanyuma ah, ugizwe na bande muri rusange umugwi wa wagner
umugwi wa wagner mu- muri rusange ugizwe n'abakukuruke bo mu gisoda cy'uburusiya Eh, ukongera ukagirwa eh, n'abantu b'abacangero eh, uwo wagner yarondera yaragenda no mu gu- eh, mu- aho abantu bafungiwe eh, kugira ngo babarekure bace binjira muri muri uwo mugwi wa wa Wagner harimo n'abantu bo mu ngabo zidasanzwe bamwe bita les forces spéciales usanga ari abantu bazi kurwana cyane muri ibi bihugu bifite eh, ibisirikare bikomeye nko mu burusiya Mhm, yego murakoze uh, professeur pascal ndipfuza muri muri isanga y'uno munsi guha akanya gakwiriye abanyagihugu nibo bipfuza kubaza cane kuko banatwandikiye ari benshi mpere ku murongo wa mbere kuri john john ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane yego uhererega john
muri kigali kimironko yego akabazo kawe ku mutumire professeur pascal niyo nizigiye twagutumiriye
rero ikibazo nibaza Mhm.
numvise ko uriya muntu wafashe ibice bimwe byo mu burusiya wari wafashe ndibaza yego Mhm.
ndavuga ku mutima ndavuga imbaraga putine akoresha mu ntambara ya ikirere twese tumubona nk'umuntu ukomeye niba hari umuntu ushobora kwinjira ku butaka bw'uburusiya akagira agace kamwe gato cyangwa kanini afata rero nibaza uwo muntu afite imbaraga zimeze gute zingana gute n'iki kimuha imbaraga nk'umuntu ufite igisirikari kitari icya leta nicyo kibazo njye nagira ngo mbaze umucuruzi urakoze reka tumuha akanya akwishure professeur mikro ni gwanyu
Mhm. icyo kibazo eh, ego kiratahuritse kuko abantu benshi barabyibaza ati mbega none umuntu nka Wagner arashobora gu- gufata igisagara cyo mu burusiya kandi tuzi ko uburusiya ari igihugu gifise igisirikare gikomeye cyane n'uburyo bwinshi bwa gisirikare ariko abihweza ibintu n'ibindi baraba ingene eh, ingwano iriko irabera muri Ukraine yaruhishije cyane abarusiya burya nabo bagerageza kubinyegeza bararuha cyane kandi aramaze kumenyekana amakuru y'uko abasuda babarushe ah, hanyuma ababatwara nabo ntibabatunganye neza ugasanga barabura ibyo bakoresha mu gisirikare kandi eh, baravuga yuko uburusiya buba bwarumvise abasoda benshi muri ikirere n'uburyo bwa gisirikare bwinshi ku buryo inyuma mu burusiya ata bintu byinshi biriyo byoba bi- eh, bishobora gufasha kugira ngo eh, birinde urwasi nk'uko bari kubigira imbere yo- yo gutera ikirere ariko rero ikintu gitangaje muri ibyo ni uko eh, murabona uyu muntu eh, yagombye gutera eh, igisagara cya moscou yari umugenzi kadasohoka wa vladimir putin nicyo gitangaza abantu ni umuntu babanye i st petersburg bakundana cyane bakorana ibintu byinshi yaragerageza kunyegeza yuko eh, abo bantu abazi mugabo eh, byaraboneka benshi baravuga ati biraboneka yuko bakorana ndibaza rero yuko hashobora kuba harabaye igiharuro cyo kutaduza cyane intambara kugira ibyari binyegejwe ntibisohoke kuko eh, hamwe eh, Evgeny eh, Prigozhin yovuga byose byazi ku bucuti bwiwe n'uburusiya birashobora kononera cyane Putine ndibaza A- aricyo gituma nibaza yuko Putine yagerageje gushira imbere ibintu byo kumvikana na Prigozhin kugira ngo iyo ntambara ntibe kugira ntashike mosiko nibaza ko aricyo yarababaye cyane aho kugira ngo agende mu kurwana n'abo bantu ba bagineri naho yoba yabishobora kandi ikindi nacyo gushika ubu ndibaza ko hariho ibintu byiyegeje tudashobora kumenya n'aho abantu bagerageza gutohoza kuko burya amakuru yo mu ntambara ni ikintu kirwaye cyane ni ikintu kigoye kumenya nibaza yuko hariho ibintu bagira bazi icyo bagomba gushika ko ariko ntibagombe kubivuga neza igituma bagira gutyo yego none ga professor muratubwiye ko Putin na Prigozhin bari inshuti magara bari bakundana bakorana byinshi babanye ndetse hariho n'abamutaziriye akazina bavuga ko ari nk'umuboyi wa Putin mu kumwita ibyo bakorana bitandukanye ibyiwe bya hagufi bapfuye iki iryo bere ryayaze riyaze ubu canke n'ibintu byagiye birabona uwo ababipfa n'ababisangiye ico bapfuye hanini kugira ngo birinde bishika ko ashaka kumuvana ku ntebe yicayeko imyaka mirongo ibiri n'itatu n'icane
murabivuze neza abipfa n'ababisangiye byaraboneka yuko abantu nk'abo b'abacangero bagenda ku isi yose muri za libiya bagenda siriya santarafurika mari bagenda muri amerika y'epfo bakaronka amahera menshi bazoheza bashaka kwiganzura ababatwara ababatwara no kuvuga iki bariko baragwana ko muri ikirere birumvikana yuko umushikiranganji ajejwe ibyo kwivuna abasi b'uburusiya agira icyo avuze ku buryo abo bantu bakora mu minsi yaheze hari habaye ibaruwa iva mu bushikiranganji bwo kwivuna basi mu burusiya yavuga yuko abo bantu bose nka ba vagineri n'abandi baza gufasha abasirikare ukwiyandikisha bakamenyekana bagakorera ku rutonde rw'iyo minisiteri yo kwivuna basi mugabo vagineri yari amaze kubona ko tuze prigojine ko akomeye cyane ari umuntu atunze yishikira kwa perezida kandi akaba amaze kubona yuko abagwanyi be bamaze kuronka ibidari yaciye agomba nko kwiganzura uwo muminisitiri wo kwivuna abasi mbere n'umukuru wa gisirikare yitwa shoyigu ibyo byose byerekana yuko yari amaze kubona yuko bapfa ubugabo bapfa ubugabo kandi ndibaza ko byari ibintu byategerezwa gushika kuko abantu bafise ibigwanisho bakaba bafise uburyo bwinshi haragera igihe bananirana ntihagire inzego zishobora kubandanya zibakurikirana ngo zibahe umurongo bategereza gukurikira yego reka dusubire ku mirongo ya telefone twakira tewo tewo ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze yego akabazo kawe kwa professor pascal niyo nizigiye twagutumiriye
murakoze cyane ahandi nk'uko wabivuze ni tonesa bizimana ndi mu majyaruguru y'igihugu cya uganda ikibazo kimwe nari mfite ni icyo ngicyo amaze gusubiza cy'umugenzi wanjye yari yabajije ariko nkaba mfite ibindi bintu bibiri cyavuga ngo umutumirwa dufashe kubisesengura turebe icya mbere icya mbere njye ntekereza yuko urabona mu bantu bakurikiranye iriya ntambara y'uburusiya na ukirere kuva yatangira kugeza na n'uyu munsi ndacyabikurikirana umunsi ku munsi ntekereza kubera ko perezida putin ari gutangira ari gutangiza iriya ntambara muri ukraine ntekereza ko uko yari azi zoroha ntabwo ariko byamworoheye kubera ko byaramukomereye cyane ageze hagati kandi yageze kandi ati rero atinya kumwara hagati y'abandi bantu hagati y'isi yose tekereza ko tekereza ko ashobora kuba iriya ni politiki sinibaza ukuntu ingabo bari basirikare b'abakingero bashobora kuva ku butaka bwa ukraine ngo bagende batahe mu burusiya badahagaritswe n'igisirikare cya putini aho ari hose bagafata iya migi ikomeye nk'uko tuyizi akabazo kawe usongora rero
akabazo kawe turacambutse ku murongo wa telefone numva agiye ariko professor turacari kumwe mwebwe nawe nyine turumva itelefone yiwe yavuye ko badufashe mu buhinga bw'ibyuma bamutugarukanira ariko mu kurindira twakire nshushu dojonge niko yise kuri facebook nshushu uratwumva uherereye he ndabumva neza uherereye ga nshushu i muhanga igitaramo i muhanga havugwa make
nta makuru nyine n'izuba ryinshi rihari yego akabazo kawe professor ya agatelefone kavuye ko muga tugomba tumugarukane urakabaza ace ndakandika
urebye uyu mu iyi wagina twumvaga amakuru ko ifasha abarusiya iri gufasha uburusiya gutera ikirere nyine kandi urumva ko umutumire bamaze kutubwira ko uyu mukuru wayo ari inshuti ya putine yahoze
ntabwo dusobanuye neza ikintu kirimo hagati bapfuye uburyo nyine umuntu waje kugufasha asubira inyuma akagukurikirana kugira ngo agire kandi rero umunsi umwe bahise bashaka gufata mosiko atusobanurire impamvu wenda nimba yabyinjiyemo neza atubwire impamvu byatumye yisubirana putine kandi basanzwe ari inshuti nyine ikindi iyi wagena ubundi intego yayo ni iyihe cyangwa usanga mu bihugu byinshi ari irimo gukoramo cyane cyane hano muri afurika usanga ariyo isigaye iri imbere kurusha ibindi bintu intego zayo ni izihe ikorute
intego hajya ni kuvuga icyo igamije
kigamije papasi okay akabazo kawe ka mbere yarahije kubisigura professor mukanya aravuga ico bapfuye ndagutumira uze gusura kumviriza ikiganiro kuri we zitata kaburungu radio yacu voa kaburungu com aragarutse kuri telefone reka ace yishura ico kibazo kindi ca c'intego za za Wagner urakoze nshushu dojonge ego ego professeur mutwihanganire ivyuma ntibisezerana ariko nta byinshi twatakaje kuko nasigaye ndababariza utubazo abanyagihugu harimo uwitwa nshushu dojong yashatse kumenya ngo ko wasiguye biriya bintu byose ibyo bapfuye niki arashaka kumenya ati wagner amarangamutima canke ivyo babagamije muri afurika bariho hehe bariho yavyitse intego ava mu rwanda n'ivyahe mu kurwana bagwana bagwanira iki
umuntu arabye ivyiyumviro vy'uwo mugwi wagner ni ivyiyumviro vyegeranye cane n'ivyo kwa putine ni ukuvuga umugambi wa putine witwa yedina ya rasiya ni ukuvuga mu kirusiya uburusiya bumwe ni umugambi w'abanasionalisite abantu bagomba yuko uburusiya bukomera bukubahwa ku isi aricyo gituma naho putine atabyemera yari afite uruhare runini mu kubarungika muri ibyo bihugu byose za siriya santarafurike mari ahantu hose muri amerika y'epfo n'ahandi kugira ngo uburusiya bumenyekane bukomere bushobore kugira ijambo ku isi yose ni inzira putine yacamo kugira akoreshe abagwanyi babimenyeye kugira berekane ko uburusiya bukomeye kandi bwubahwe ku isi ntibukengerwe kuko burya abarusiya barishyizemo ko abanyaburaya b'uburengerazuba n'abanyamerika babakengera cyane bakabafata ko abantu bakomeye bazi kwisuganya
hanyuma kuwa gatandatu wagner icinjira igerageza kwegera mosco mu gisagara cya rostov ondon twarabonye abanyagihugu basa nk'abishimye bishimira uwo murwi wa wagner twavuga ko biyumvamo wagner gusumba putin cyangwa ibyo bisigura iki uko twabonye babasanganira umurwanyi gusanganirwa hari ubutumwa biba bitanga ku mpande zitandukanye ga porofeso
mu bisanzwe abarusiya n'abantu bakunda abantu bagwanira igihugu cyabo cyane nicyo gituma nk'ingwano ya kabiri y'isi yose ntibayita ingwano ya kabiri y'isi yose bayita ingwano yo guhabuza igihugu ni ukuvuga baba babona ko ingwano igigwa n'umuntu agomba guteza imbere uburusiya ari ingwano yo gushyigikira kandi burya naho batabivugira hejuru badafise uburenganzira tuvuge ubushobozi bwo kugira ngo barwanye intwaro ya putine ubu unye bamwe bamwe baramaze kunanirwa bakabona ko putine yabashyize mu ngwano idashoboka ko ari ingwano icanishamo abavukana ari ingwano harimo ibintu byinshi byihishije batababwiza ukuri ku biriko biraba Wagner rero kubera yari bari bagerageje kubaha n'ikidari cyerekana ko bazi kurwana bakumva yuko bagenda muri za siriya za libiya za marihesi kugira ngo izina ry'uburusiya rimenyekane ni nacyo gituma abarusiya bo kuri rositovu onidani babona yuko ari abagwanyi b'ukuri bakunda igihugu ahubwo bunonerwa n'abo batware aribo ba shoyigu uyu yatwara minisiteri yo kwivuna abansi canke umukuru wa gisirikare valeri gerasimov batagomba kubaha ibigwanisho kugira ngo batsinde intambara byoroshe urumva abo banyagihugu nibaza ko nabone bafite ingorane nta makuru menshi bafise kuko amakuru menshi aranyegeje ibivugwa n'ibiba ntibitegerezwa kuba bisa ndacyo bituma ndavuze nti navuze nti amakuru mu ntambara ni ikintu kigwaye cyane kigoye kuronga naho abantu bagerageza kurondera yego murakoze ku muco muduhaye duce twakira mozari mozari ikaze ku ijwi ry'amerika dusangire ikiyago
yego yego uherega moza
ndi mu rwanda mu karere ka gicumbi mu majyaruguru yego akabazo kawe
rero akabazo kanjye n'ibya bariya barwanyi nimba numvishe neza bari binjiye mu burusiya nibyo
uvuze gute
ibya bariya uriya mutwe nyine wari winjiye mu burusiya siyo ngingo muri kuganiraho yego akabazo rero
ngewe rero uko mbibona ibintu by'intambara urebye muri iyi si tugezemo umuntu abona ntacyo bikimaze kuko ntabwo byubaka kuko urebye uburusa na biriya byakoze nyine byo gutera ikirere ngewe mbona atari byo mbona kuko intambara itwara ibintu byinshi igatwara ubuzima bw'abantu igihugu kigasenyuka ngewe mbona bariya bakaharekuye hakagumana ikirere na bariya bari binjiye mu burusa guteza y'umutekano mukeya nabyo ngewe mbona iyo baramuka barwanye none nabo bari kugira icyikango noneho mu gihe bari kurwanya baba bari bo mu burusiya bigatuma abo muri ekirene bahava nabo urakoze yego urakoze ku byumviro byawe mozari ubwira umunsi mwiza mu rwanda
yego yego yego cenakira na claude ku yundi murongo wa telefone claude ikaze ku ijwi ry'amerika
yego murakoze cyane
yego uherereye ga claude
rusaka muri zambia rusaka muri zambia akabazo kawe kwa professeur pascal twagutumiriye
ubwo nange kumuramutsa
yambu neza claude
ego n'ikibazo nashaka kubaza n'ubu ibintu sindabikurikirana ku ma media sosiyo ndabisoma ndabiraba ibindi mugabo n'ubu sindabitabura neza kuko tuzi neza yuko hari intambara hagati y'uburusiya na ikirere ibyo turabizi mugabo sinacahuye ukuntu abasirikare bo muri bo mu burusiya nyene basubira nyene kuvyura akavuyo kugira ngo bagwanye aba aba perezida putini kandi nabo bari basanzwe bari mu ntambara yo yabe na yabe na ikirene
akabazo kawe professor yakishuye o, tugutumire uze kumviriza iyi nyishu yiwe kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Ego. Uh, professeur inkuru y'umwana isubira inyuma mwavuze ko mu bagize Wagner harimwo n'abantu bavana mu mabohero atandukanye abo ba mu mabohero twovyita ko bagwana ku bushake canke n'itegeko ko uboshwe genda ugwane nta, nta kindi kintu ufise uvuga
mu bisanzwe abantu babushwe hariya mu gihugu cy'uburusiya n'abantu bamerewe nabi cyane kuko n'igihugu kuva na kera cyane kirimo gukandamiza rwose abo rero kenshi babushwe ni abantu bakoze ibibi byinshi bagize ingorane mu buzima cyo kimwe n'urya evugeni prigojine burya n'umuntu yapfunzwe kenshi yakoze ibibi byinshi hajya ni nacyo gituma ameze nk'umwihebye abo rero agiye kubarondera n'abantu bimworohera kuvugisha kuko nawe yarabiciyemo yarapfunzwe ni uko nyine leta y'uburusiya yamubonye ko ari mu bantu b'abihebyi bashobora gukora ibintu byinshi kuko ataco bacera bavuga ati udakoze ibyo aribyo byose uzogira ingorane n'amategeko amakungu menshi yaramaze kumenya yuko ari umuntu bakoresha uburyo butari butemewe n'amategeko ni nacyo gituma ari mu bantu harundi ba bantu bihebye barinda bashobora kwemera ingwano kubera babona ati ibyo ari byo byose no gupfa no gupfa
murakoze kuduha umuco twakire arno ikaze arno
amahoro neza eh uherereye he
mbereye mu burundi mu cy'ubusazi mu rugombo yego akabazo kwa professeur pascal umutumire wacu uno munsi
ngo akabazo twitenda ni kurya kwa wegner group mu burusiya none ujya mugwi byagenze gute kugira baguha umuke hari baba bari babuze ibiti batahawe na leta kugira barifatise byoba byagenze gutyo basubire inyuma
profesor mu ntunge akabazo kuko baguma bakabaza abaye wa gatatu mvuga ngo muze kuja kumviriza reka mubabwire muri make ibyo mwari mwadusiguriye ingene iryo ubere ryayaze ntaco kugira ngo duce tutera imbere mu bindi bibazo yego tumare inyota y'abo bantu yego
ego ibyo ari byo byose ibyabaye je ku bwanjye byategerezwa kuba buba canke ibyo ari byo byose ntawuzi umwanya wari usigaye byategerezwa kuba kuko iyo umaze kwinjiza mu ngwano abantu b'abacangero akaba ari abantu batagengwa n'amategeko aboneka ari abantu uhishira ni ukuvuga ko hari igihe bateba bakabona yuko ubatinya ubemera kurusha n'igisirikare ari nacyo gituma uyu evugeni turigojini yashoboye kwifatira mu gahanga umushikiranganza ajejwe kwivuna basi be n'umukuru wa gisirikare shifudeta majoro mu bisanzwe abo ni abantu bubashywe cyane mu gihugu ntibushobora kubifatira mu gahanga gutyo utazi yuko ari icyo wishimije kuko yarabona yuko putine amukeneye cyane hari umuntu amufasha byinshi aronka amahera menshi ahaja muri afurika bakagurisha diyama bakagurisha inzahabu ibiki kugira ngo basahirize igisirikare kandi n'uwo evugeni turigojine akaba ari umuntu afite amahera menshi yarageze aho yiganza ku buryo avuga ati jewe sinshobora kwemera minisitiri wo kwivuna abansi canke umutware w'ingabo ari nacyo gituma yaciye yigira kukagaragaza mugabo co yariho ikintu gushika n'ubu navuze nti ntawuzi neza ko byose atari ibintu byagizwe nk'inkinamico kuko biragoye kumva ingene putine avuga ati umuntu agumu naho atamuvuza izina aragomba gutera igihugu tuzomugwanya hanyuma mu nyuma gacaja mu byo kuvugana nawe kugira batore inzira y'uko yokwigira muri byelorusi y'uko n'abo bari kumwe babagnera batazobapfunga urumva hariho ikintu cihishije je nibaza ko hashobora no kuba harimo n'inginamico bagira bazi ico bagomba gushikako je nibaza yuko burya evugeni pirigojine atarafise nicyo je nibaza ashobora kuba ari heza atarafise umugambi wo gutera mosco yarafise umugambi wo kwerekana ko ashobora kuduga akegera mosco kandi yari azi yuko imbere y'uko ashika i mosco baza kumuhagarika bakamubwira atereka twumvikane kugira ngo abajya bahora batwara mu gisoda bashobore gukombogwa nawe aronka inzira yo kuronka amahoro
murakoze bitoke ikaze ku ijwi rya amerika no muri isanga uherereye bitoke david makamba mu burundi akabazo kawe
ahanini bisa n'inkuko bisa n'inkuko ari n'intererano yego
ni ijambo rimwe yewe iyo ntambara iri hagati y'uburusiya na sene ndabona yuko putine utabisa byose
numva telefone yiwe tutariko turamwumva neza ah, reka batsubira muturondere ariko duce twakira nyandwi ikaze nyandwi nyandwi ikaze ku ijwi rya amerika ego nyandwi uherereye he
rero mamaze ni kigali mu rwanda akabazo kawe wihuta
ni igitekerezo nari mfite nkurikije ko nabibonye mbona ko bariya bantu bwamwe buzima waguma yabikoze kugira ngo abone umuntu wese uburenganzira bwitwara muri icyo kibazo haramutse habaye mu burwayi bufitiye uburyo bwakwitwara ariko nibaza ko n'ubwumvikane bagendera afite ntabwo wavuga ko ari kofuri yari yateje
urakoze kuri ibyo byumviro byawe ugira umunsi mwiza sabwe yego ugira umunsi mwiza porofesora iyo mwatubwiye mwagiye murabivuga ngo muri mari bariyo muri centre africa bariyo burkina faso ahatandukanye ahatandukanye ni ibihugu n'ibyo ni biri mu bihugu bitunze mu ntuyovuga ati barahemba abasoda bakongera bakaja guhemba n'abo bantu ni amaleta aba bahemba ya afurika yabahemba kuki ashima kuja kwikora kuri abo bacangiro hakwikora ku basirikare babo baba babazanye gukora iki muri afurika
kenshi na kenshi ibishika muri ibyo bihugu byo muri afurika tuvuge nk'ibi mari santarafurike n'ibindi kuko burya nibaza ko n'amakuru tudafise ayakwiye cyane aho bari kuko burya babigira mu mpisho leta y'uburusiya ntigera ivuga ngo vagnere twarayihungitse muri mari cyangwa twarayihungitse muri santafurike kaye washaka mbere mu minsi yahera bavuga yuko iyo vagnere batanayizi ataco bakorana n'ejo bundi umuministe ajejwe imigenderanire wo muri mari yaragiye i moscou baravugana n'urya muministe w'uburusiya ajejwe imigenderanire minisitiri w'uburusiya ntigeze avuga wagner yarayihuze kubera ntibabishaka kubivuga kuko byose byerekana ko umengo ntiba ntibubaha amategeko mpuzamakungu ajyanye n'iby'intambara ariko rero ugarutse ku kibazo mwambajije muri afurika ati kubera iki barondera vagineri bayirondera cyane cyane kuko muri iyi myaka ya nyuma murazi yuko ibihugu byigeze kuganzwa n'ubufaransa bigakoroniswa byaseye nk'ibyanka kubandanya kugira imigenderanire ya gisirikare n'ubufaransa ko muri marihoho byarabonetse cyane ikanasantira afurika byarabonetse bagasa n'abavuga bati ubu rero tugomba kwigenga ntiturandanya turi munsi y'abadukoronije kandi ntibadufashe uko bikwiye baca barondera ba vagneri muti rero babahemba gute se nibaza kuko n'ubu ngarutse kuri cya kibazo cy'amakuru yo mu ntambara ntibatanga amakuru yose mu gihe cy'umuntu yo kwibaza ni uko nta buryo bafise bwo kubahemba bo gutyo mu rwego bashobora kumvikana ababagneri bakajya gucukura ubutare ariyo diyama arizo zahabu ariyo peteroli ibintu nk'ibyo bakihemba bakihemba ariko tumaze kumva amakuru amwe amwe y'ingene bigenza muri ibyo bihugu ntawuvuga ngo vagnere irera de ariko rero ubunye ibiboneka ni uko uburusiya bubandanya bubwira buti twe turashobora kubereka inzira nziza atari ijya nzira y'ababakoronije babakandamiza tuzokumvikana tumenye ingene turwana intambara muriko murarwana bafashe nibaza ko ari muri ubwo buryo bicamo yego twakire na desire ku mundi murongo wa telefone desire ikaze ku ijwi rya amerika desire uratwumva desire uratwumva desire turumva ari mu bindi hari uwise trump wundi kuri facebook trump ikaze ku ijwi rya amerika murakoze cyane ndabashuje muri amahoro turamahoro akazina n'agatazirana ariko siko witwa eee ako kazina trump w'ibureri rwerere ni agatazirano eee mumeze mute ku ijwi rya amerika turaho turashima turabakunda tuba dukurikira ibiganiro mutugezaho urakoze murisanga tuyibona buri munsi turabashimira cyane rwose
akabazo kawe rero
ikibazo mu ndwi iheze nk'uko mujya mubikomozaho twagiye kubona tubona ku mbuga za nkoranyambaga ngo umutwe uwo wagina wigenga witwara gisirikare ariko unyarutse akabazo kawe Trump none ni ukuvuga ngo bari bavuze ko bafashe ibisagara bibiri bavuga ko bagiye kwerekeza i mosiko ese nyuma y'uko perezida rukachenko abaye umuhuza ni ukuvuga ngo icyo nabaza umutumirwa ntabwo bazigera batabwa muri yombi bagiye gusubira ku rugamba muri ikirere murakoze cyane urakoze ugira umunsi mwiza profesor mikoro ntigoranye mwishyura akabazo ka trump
ego icyo kibazo cya trump kirakomeye cyane kuko naho bavuga ati barumvikanye ntawe uzi ibyo bumvikanye ntibiramenyekana ntawe uzi mu minsi iza ingene putin azigenza ntazorondera kugira ngo afate uwo evgeni prigojine ntazorondera yuko basoda bari kumwe na evgeni prigojine bahanwa urumva ibyo ni ukurindira kujya abongereza bavuga ati tayimu wili tera barabe yuko ibyo bita amasezerano yoba yarumvikanywe hagiyemo rukashenko atwara byerurusi yuko azokurikizwa ariko ubu nibaza ko ari ukurindira umuntu akabona ngene ibintu bizobandanya n'ahandi byinshi bisa n'ukwibwira ntawe uzi neza ibyo bumvikanye ngo amenye ikizokubahwa cyangwa ikizokurikizwa cyangwa kitazokurikizwa
idirisa ikaze ku ijwi ry'amerika
yego murakoze cyane uherereye he uherereye hano kigali byane yego akabazo kawe ko
baje gushimira umutima wawe utumire umugwi wa gimeri turawumenyaho byinshi bashaka kwibariza uwo mutumirwa wa gimeri inshingano baba bafite kuko n'ababa barwana mu bihugu byinshi bakaba barageze no muri congo baba barwanira baba barwanira iki baba barwanira iki inshingano zabo ni izi no mu bihugu byinshi no muri no muri za mari bakaba bariyo barwanira iki none se ni abirabura ni abazungu ni abarusiya bashamenye inkomoko yabo nayimenye nyine niba bazatura mu burusiya ko numvise z'ubundi bavuga ngo bageze mu burusiya kandi noneho baka n'umuntu uhagarariye wabyinira akaba yarakoranaga na putine koko n'ibyo baba barapfuye wasanga batarigometse wasanga bashaka guhungabanya amahoro y'ibihugu urakoze ubadije ibibazo byinshi dehisa kandi mu bibazo ubadije harimo ibyo porofesori yamaze gutanga ku nyishu ndamureke yishyura ibyo atishyuye ibindi ndagutumire kuza gusura kumviza kino kiganiro kuri webe yacu sibyo yego urakoze porofesori mu ishuri utubazo muto mutwishyuye ku turi mu kibazo cya idirisa
yego idirisa yabajije ati none uwo mugwi vagneri urondera iki muri afurika hose uja kurwana rero uvuga ko icya mbere urondera ari amafaranga amafaranga mwebwe mwabajije uti none ibyo bihugu ko byinshi bikenye biyakuraho ya cyane cyane ubutare ubutunzi buri muri ibyo bihugu bashobora kugurisha bagakuramo amafaranga ayo mafaranga rero amaze kuboneka niko amafaranga yo baza gufasha uburusiya kugira ngo bukomere mu bya gisirikare bushobore kubahwa ku isi mu mpande nyinshi z'isi aho uwo mugwi vagneri uja ibyo rero bigaca bifasha uburusiya kugira ubucuti n'ibihugu byinshi biba bikeneye yuko vagneri bufasha niyo nzira uburusiya bwaciyemo kandi si ubwa mbere kuko leta zunze ubumwe z'abasoviyete mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi bwari bufise ubucuti n'ibihugu byinshi biri mu nzira y'amajyambere nko muri afurika amerika y'epfo muri aziya baciye muri bijya byo gufashanya mu bya gisirikare kuko abasoviete baragurisha inkoho nyinshi za karashirikovu barakira abasoda bo mu bihugu byinshi biri mu nzira y'amajyambere biga iby'igisirikare hariya mu burusiya urumva ni inzira bamenye iyo nzira ya gisirikare kandi barabona ko ishobora kubazanira amahera menshi ni icyo kintu barondera cyane cyane ibindi ibyo kuvuga ngo baje gufasha abakiri mu nzira y'amajyambere abatotejwe n'abakoroni n'ibiki ni iby'inzira biza bishigikira iyo nzira yo kurondera amafaranga no gukomeza ikibanza cy'uburusiya ku isi murakoze cyane porofesora tuce twakira eric eric ikaze ku ijwi ry'amerika eric uratwumva eric yavuye ku murongo wa telefone twakire salomo salomo uratwumva
yego ndabumva ega akabazo kawe naho uherereye tuhatubwira
ngemerere mu majyepfo mu karere ka huye ahubwo ngewe mfite ikibazo ariko nari mfite n'icyiyumviro Eh, uwo mutumire wacu rwose reka mu maramatsiko ntabwo kuvuga ngo uburusiya ngo muri ikirere bwarananiwe putine yagiye mu ntambara yariteguye yagiye mu ntambara azi ko atazarwana ikirere kuko nawe arabizi bamya ko ah, niba ari umuhinga mu mu bigenderanye n'andi makungu azi imbaraga z'uburusiya uburusiya rero hariya ikirere ni ikibuga ikirere irwanira uburayi burwaniramo na- n'uburusiya kuko yaba ari ikirere ku mbaraga z'uburusiya ntabwo ntabwo hari gushyira hanze arenze atatu kiyeve batarayizana mu ma- mu minwe y'uburusiya naho rero biriya bya wagina putine we ya- yakoze amafuti aragenda aha umutwe ingufu zirenze iz'igisirikare cy'igihugu Eh, ubwo rero kumugumukaho hari ahari mu kuboko kwa otani ariko mpamya ko uriya yevugeni Prigo- prizigoni nawe azi imbaraga z'uburusiya ntabwo gusubira inyuma yabitekerejeho kuko ntabwo ari gukomeza ngo afate mosiko kuko urakoze gufata ku umurwa byiyumviro mukuru byawe Mm, urakoze ku byiyumviro byawe ah, salomo
eh, icyo ni ikibazo ariko mubaza Mhm. wihuta Eh, ikibazo eh, ikibazo mubaza ese abona ira- iriya ntambara igana hehe putine araza gukora iki nyuma y'ibi byabaye yuko uriya mukuru wa wagina ashutswe na biriya bihugu by'uburengerazuba bw'isi na amerika hari ikindi buriya eh, akurikije uko azi putine abona hari icyabaye nyuma ya biriya bikorwa by'uriya mutwe mu burusi urakoze mugabo hariho hariho ibyo ntakwemera kuvugira gutyo ku iradiyo idafite ibyemezo uravuze ngo yasutswe na amerika n'ibindi bi- ah, n'ibindi bihugu ako ndaka- nda- ako ntabwo duhagaze ko ku ishuri rya amerika reka kwishure ibyo ubajije bindi by'ikigiye gukurikira We- ugire umunsi mwiza ugire umunsi mwiza ugire umunsi mwiza ego professor mumwishyure akabazo kiwe eh, salomo ko kumenya icyo putin agiye gukurikiza
ego salomo yavuze icyumviro gikomeye cyane ati nta kwibaza yuko uburusiya bwananiwe ega kunanirwa nuko nyine si ukuvuga yuko badafise ibigwanisho bikomeye mugo ntafise ibigwanisho bikomeye ashatse yoturira kiyeve mugo ntavyo yogira uko abigize nta- nta nsinzi yoronka ahubwo yoba ni nka kujya kwa amerika yatashe ivuye muri vietnam canke muri afghanistan ejo bundi bari bafise ibigwanisho barashobora guturira kabule canke iki. ariko baturiye kabule byari kuba nabi kurushaho bataha bakavuga ati ingwano turayihagaritse kira noneho murabe eh, muri eh, mateka y'isi inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose nta gihugu gikomeye ku isi kiratsinda ingwano y'igihugu kigiye kurwana hanze murabe ah, amerika muri vietnam murabe ejo bundi muri afghanistan murabe muri iraq murabe ubufaransa muri algeria muri eh, vietnam murabe abarusiya muri afghanistan si ukuvuga yuko badafite ibigwanisho bikomeye barabifise mugabo utari umusazi dushobora gufata ngo turire igihugu kugira ngo uronke iki kugira kugira ngo abagucire ivomo mu bisanzwe urwana kugira urondere amahoro ni ukuvuga urwana kugira uri kuragwanya umuzane kugira yemere ibyo we wifuza imbere y'amakungu nayo ahandi ntiworonka aho uwuca kuko nta- nta n'icyo wowe uri kuragwanira cy'ukuri aho rero a- a- akandi ka- kabazo yabajije eh, ni ukukibagira aka kanyuma
mwa- numva byose mwa- mwabyishe ahubwo reka dufate gaspar nawe kugira ngo dufate akabazo kiwe gasupa ikaze ku ijwi rya amerika gaspar eh, ara gaspar ara gaspar tuntu ntidushoboye kumugumana ku murongo wa telefone dusubize gato wagner muri afurika professeur um, urabona muri mali bariyo burkina faso centrafrique repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ngo ntibariyo mbwa hari abandi bavuga ngo bariyo ahatandukanye um, ibyabaye hagati y'umugwi wa wagner na putin tukibutsa ko ibihugu byinshi vya afurika muri ino ntambara uburusiya burimwo vyagiye birifata mu gufata ingingo mu kanama ka onu ingingo zitandukanye uh, ziza zi zishira mu novuga mu bihano Burusiya Afrika abategetsi babo batandukanye baranse ku- kuvuga ico ba- bibaza kuri iriya ntambara biciye muri mu kanama ka ONU ico kibanza abanyafrika barimwo muri ego ba, ico kibanza abanyafrika ba- ngira ngo banse kwiteranya n'uburusiya n'ibibaye hagati ya wagner na putin eh, nayo niyo wagner iri muri afurika hari ico bishobora kuzogira kuri ivyo bihugu bifise abarwanyi ba wagner
mu bisanzwe mu abanyafurika ni gake bavugira hejuru muri ibi bintu bya diporomasiya cyane cyane iyo ari ingorane ziri hagati y'ibihugu bikomakomeye uko bavuga bati hariho umugani wo muri afurika uvuga ngo ntugatuke ingona utarajabuka ikiyaga urumva baravuga bati ntitwogira uwo dushyigikiye n'uwo tuvuga ngo yagize nawe kuko umwe wese dushobora kumukenera ni nacyo gituma muri ujya mugambi bafashe ejo bundi ibihugu bimwe bimwe nka afurika y'epfo egiputa senegal namibi pitogambi na kongo ni ibihugu bitandatu kugira ngo bije kumvisha bajya batware bo mu burusiya na ikirere ko bokumvikana afurika yamye ishaka kugira ngo ntiyerekane cyane aho ihagaze ivuga iti ahubwo ntibumvikane kuko n'abantu begeranye n'abantu basangiye byinshi kandi noneho hari icyo mwavuze gikomeye cyane burya leta zunze ubumwe z'abasoviyete zariho imbere y'uko uburusiya na ukraine bivana ni ni ni ni ni igihugu cyafashije cyane abanyafurika ari mu kwigisha abanyafurika na jewe niyo nize iniverisite ndabizi abanyafurika bizeyo benshi abaganga baza kuvura mu mavuriro abantu bafasha mu gisirikare mu bintu byinshi ku buryo nka afurika y'epfo murabona n'aho igerageza kubinyegeza ko ifise ingene itagwanya cyane uburusiya ariko muri diporomasi ntibuvuga ngo dushikiye uburusiya ko bwateye ikirere ntibabivuga gutyo ariko barabona yuko bafise aho bahengamiye ko bavuga ati natwe baradufashije igihe ya ntwaro karyanisha imiryango yaducura bufundi na buhoro murumva ni ibintu byumvikana cyane kuri afurika kuko bajya abantu b'abasosiyalisite bari mugambi w'abakomunisita bari abantu bakunda kumviriza cyane ingorane z'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bagasa n'ababegera cyane icyo rero cyarafashije barabonye n'ejo bundi minisitiri w'imigenderanire w'uburusiya yagiye mu bihugu byinshi byo muri afurika kiya ni cyerekana yuko afurika yizeye arayizeye ariko abanyafurika nabo ntibahandwa ku rurimi baravuga ati ego n'ukuri turabakira mugabo twebwe ntaho duhagaze ntituvuga ngo dushigikiye cyangwa dushigikiye uriya ariko uburusiya burizera ko muri afurika ushobora kuhakura ibintu bitari
bike sinzi ko ari ngomba nihende mu kabazo canke ariko kumenga amakungu turetse afurika nta kinini avuga kuri ku murwi wa wagner baratera ibyatsi rimwe na rimwe nk'igihe batera igisagara cya bakumuta cyo mu seruko bwa Ukraine baravuze ko ibyo bakora atari byo kandi barabidudurira ko baratera ibyatsi ariko nta matangazo menshi turumva agaruka ku mugwi wa Wagner nk'uko bigaruka ku yindi mirwi y'abarwanyi kubera iki ni ugutinya Wagner ni ukusa nk'uyegereza kugira ngo ni kubera iki ga profesa
muvuga ibihugu nk'ibihe
nka leta zunze ubumwe za amerika yaravuze ku bya bakmut batera igitero ubumwe bwa buraya si kenshi buravuga cyane kuri uyu murwi nk'uko tubyumva ku yindi mirwi umuntu akibaza igituma
icyo jewe icyo jewe ndagishira hamwe n'ikibazo kijyanye n'ibi biheruka kuba byo gushaka gufata mosco ibihugu bya buraya bw'uburengerazuba na amerika yo amerika leta zunze ubumwe za amerika ntizavuze ko ibintu byinshi barihoreye amajambo yavugwamo amwe yari yo kuvuga ati ni ingorane zo hagati mu burusiya ni nko kuvuga ati uwo rukarisha guhumumwa harya rero baravuga ati ntibidusamaza igikomeye kuko bijya bihugu byo mu buraya bw'uburengerazuba na amerika byaratahuye kuva kare wagner ikivuka muri bihumbi bibiri na cumi na kane ko ari umugwi wari kubona na leta y'uburusi barabizi bagira ati ibisigaye bishobora no kuba ari inkinamico ntibabivuga ko ibintu byinshi sinibaza ko ari ugutinya wagner ni uko ngira ngo barabya bavuga bati ibyo ari byo byose leta y'uburusiya nitagerageza ngo yabe ingene wagner ihagarika mu byikora uzote urengera leta utera akajagari
hanyuma none iryo bere ryayadze hagati ya wagner na na perezida w'uburusiya vladimir Putin hari icyo bishobora guhindura ku makungu a- akawifashisha mu kuburabuza ibikorwa by'uburusiya muri ukraine bakurira kuri ibibazo biri hagati ya moscow na wagner
ni ukuri ndibaza ko niba atari inkinamico kuko biragoye kumenya niba atari inkinamico je ndibaza ko yaba ikirere bya bihugu by'uburaya bw'uburengerazuba na amerika bishobora kwegera eh, a- aba- abagomba kurwanya putin simvuze ngo ni wagner gusa bashobora guca ku eh, ku bandi bantu kuko harya mu burusiya haramaze kuvugwa ama- a- a- amakuru y'uko hariho abantu bari muri politike abantu b'abarusiya batemera ibyo putin ariko arakora ubu rero eh, tubishyize hamwe n'icyumviro kivuga y'uko ubu unye abarusiya barushe n'abo batagomba kubyerekana muri iyo ngwara bi- bizotuma putin agira inguvu nke cyane inguvu nke cyane kandi bitume abantu hagati mu burusiya bashobora ku- kwi- ku- kugumuka ba- bakarwanya leta y'uburusiya eh, intwaro ya putin ibyo ari byo byose Mm. hanyuma amahirwe muha ko um, ukwahukana ariko ndabyita ukwahukana kwa putin na uh, na na na na na- na- n'utwara wagner gushobora basura kwiyunga imigenderanire igasura kuba myiza nukwa canke hariho ibiganiro bizoba mwe mu biha ikigiye gukurikira hagati y'imigenderanire ya putin n'umukuru wa wagner muri make uko mubisesangura Em, eh, jewe ndibaza eh, hari ni hamwe bavuga mu kirundi ati itabyaye inyana izovyara ishure ni ukuvuga ko niba atari inkinamico nibaza ko ari ibintu bishobora gutuma intwaro ya putine igira ingorane hagati mu burusiya no ku isi niba na hari inkinamico iyo nkinamico rero igena izobandanya bishobora gufata umwanya murabona yuko na umukuru wa Wagner yagiye kwa Lukashenko ari umugenzi wa Putin kandi Putin atabandanije avuga ati tugomba gufata aba bantu bagumuse ivyo byose nta wuzi ingene bi- bi- bizohera kuko burya barya abantu abarusiya co kimwe na zirya leta zunze ubumwe z'abasoviyete bari abantu ba- ba- ba- bafise ubuhinga buhanitse mu bintu by'inkinamico cyane cyane mu byo mu byo ubutasi Eh, nkoresha ijambo ry'ikinyarwanda Yego.
ibintu bita bya desinformation byari ibintu bikomeye cyane nko muri kgb urumva eh, eh, ubu- nicyo gituma gushika n'ubu ni ibihugu bike bishobora kuvuga ati twebwe turazi neza ko habaye iki n'iki abantu bose bagira ati reka turindire ntawe ubizi ntawe ubizi je nibaza mu minsi iza ko ariho tuzotahura byinshi ariko ubu nibaza yuko ari ukuraba cyane cyane n'ukumviriza ibiriko biraba hagati ya leta y'uburusiya na wagner Mm. abagwanyi bazohitamo gusinya amasezerano kuko putin yababwiye ati ushaka kuandanya agwana muri wagner asinye amasezerano bitarenze itariki imwe y'ukwezi kw'indwi abazogwana bagas- abazokwemera gusinya amasezerano no kubandanya kugwanira ku ruhande rwa ukraine mwibaza ko bazofatwa nk'abagumutsi ba wagner canke wagner ah, bazovuga ati nubwo habaye ibibazo hagati y'abategetsi babiri reka twikomereze ibi- ibi- ibiganiro byacu urugamba rwacu
jewe nibaza yuko bizova kuri ayo masezerano ingene azoba ameze kuko n'ubundi no mu bindi bihugu haba muri amerika afurika y'epfo he haraba eh, imigwi y'aba- y'aba- ya- y'aba- y'abacangero mugabo akaba ari imigwi izwi n'amategeko kure- korera ku mategeko eh, i- i- atari ibi eh, byafashe umwanya munini kuva ibihumbi bibiri na cumi na kane wagner ikivuka gushika bibiri na mirongo ibiri na kabiri Wagner ntiyari yanditswe ahantu yuko ari umugwi uzwi n'amategeko ejo bundi niho mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri aho bateye muri ukraine waciye uja mu mu migwi izwi n'amategeko urumva rero nibaza nk'ibyo byo- ibyo bumvikanye bi- eh, niho bizobonekera yuko bifise akamaro yuko abashaka kubandanya urugamba barubandanya abadashaka nabo bagakurikira umukuru wabo eh, bakaja muri eh, muri byelorusi ariko naho ntibizogora kuko abo bari nk'abandi bari muri afurika hehe bazo- batagira em, leta y'abarusiya ibashigikiye bizobagora kuko burya turazi yuko bavuga yuko bakora ibibi byinshi kandi byohanwa n'amategeko mu buryo mpuzamakungu rero nibaza yuko evugeni prigojine atagifise leta y'uburusi yimushigikiye by'umugora cyane by'umugora kuko nawe arakeneye yuko aheza neza arakeneye yuko abarwanyi biwe bagira ikibashigikiye kugira ntibatagwe mu mvuto kugira ngo babandanye bakora biragoye ntibaza yuko kubera tutazi amasezerano cyane n'ayo masezerano ashobora kuba akibandanya bataraheza kumvikana bizofata umwanya nicyo gituma bavuga nti umuntu yorindira akaraba mu minsi izoza ibizovugwa ibizoboneka ego hanyuma ibi ribere riyaze ya hagati ya putin na n'umukuru wa wagner riyaze mu gihe uburusiya buriko buritegura kuja mu matora kandi putin abasesanguzi bavuga ati uko biri kose nubwo yoba ari manda yiwe ahazosubira yitoze bizokwica amatora bizoyakiza bizotuma amakungu ayakurikiranira hafi agira ico ahindura canke
ivyo ari vyo vyose kubera tuzi mu burusiya bikunda kugenda amatora kenshi barayategura ariko abantu bamenya uzotsinda imbere y'uko bavuga amajwi y'ubu cyangwa uriya nibaza ko putine ibyo ari byo byose byaba ibyo bya vagineri cyangwa ibindi byo muri ikirere nibaza ko atazohindura ingendo yahora afise cyane cyane ubu unye asa n'usugerejwe niyo ngwano yo muri ukirayina akongera akagira ingorane za vagineri nibaza ko ariho ahubwo azogerageza kugira ngo ayo matora ayatsinde ayatsinde kugira ngo aronke ingene abandanya ariho muri politiki
ibibaye hagati ya wagner na perezida wa putin bishobora kumuha mwadusigure munatubwira ko bishobora kumuha inguvu nkenya ariko bizomwambura abantu benshi bari ku ruhande rw'iwe bari bamushigikiye bari muri leta basoma mbike yiwe bavuga ati ibyo ari byo byose umuntu turi ko turakurikira ariko itagenda cyangwa bazomuguma ko ku bwanyu
jewe nibaza yuko ibyo ari byo byose urabye ingene abantu bakira bo muri vagineri baciye hariya za baroneje n'ahandi cyangwa hariya rositovu birerekana ko hariho abantu batanguye kubuha bavuga ati ibintu birateye ubwoba by'ingwano y'abantu bavukana kandi byari ibintu byategerezwa kuba kuko nta nta ngwano nk'uko nabivuze muri iki gihe isi irimo hari uwigeze kubivuga ati ikigoye isi ni izi ngorane ingorane z'indwara ingorane zo kwigisha abana ingorane zo gufungura ingorane z'impunzi ingorane bajya batera umudurumbanya ku isi ibyo ni byo bintu biraje ishinga isi ibyo kujya kunigana si byo byari bikenewe nibaza yuko putine ibyo ari byo byose ntawuzi umwanya bizomara nibaza ko azotahura yuko kuja gutera ikirere yari ikosa rikomeye cyane ni ikosa rikomeye naho nawe ngira ngo yibaza ati ibyo ari byo byose ntagiye ikirere nibayishikira ikaja muri ota canke niyo europeyene ubutegetsi bwanze buzaba bugiye nawe nyine yarigeze kwivugira ngo uburusiya butakiriho w'isi ngo ntacyo itubarira rumva ni ukuvuga ko avuga ati ntayo ubutegetsi ubutegetsi amaze ku imyaka mirongo ibiri n'itatu turazi ko ubutegetsi buryoha avuga ati simbona iyo nzoja ibyo ari byo byose nzobandanya guteba binanire yego murakoze cyane ariko bizotegereza kumunanira ubwo aribwo ibyo ari byo byose yego professeur pascal niyo nizigiye twibutse ko muri umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu mukaba namwigisha muri kaminuza y'uburundi mukaba mwaranaciye mu burusiya muhiga turashimiye cyane ku kanya mwaduhaye kugira ngo mushobore kudusesangurira mutubwire ico mwibaza kuri ibi vya wagner na perezida w'urusiya vladimir putin ejo ijwi ry'amerika n'iryongera kudodora ku miryango yanyu muzotwugure nk'uko mwabigize uno munsi
murakoze namwe ndabashimiye kuri igihe cyose muzongeneye nzobitaba ego murakoze kuri mikoro rero uno munsi ikiganiro muri isanga mwari mwagiteguriwe mwongera mugishikirizwa na jewe diana ninahazwe reka nshimire abamfashije muhinga bw'ivyuma nadia taha niwe yagiye arahamagara abatandukanye bashikirije ivyiyumviro bongera barabaza tunabisigura ko ko tutashoboye guhamagara kuko akanya katadukundiye yakoze na ingenieur cornelius we yashikanye amajwi ahiwanyu ku izina rya bagenzi banje ndabike banuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo muri mu vyose turongera mu makuru ari imbere